ఇది నిజ విద్య అሜరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri bitanguye gutera impari mu migambwe yari yishyize hamwe ejo ku munsi wa kane umugambwe cdp wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya kira burundi wari rumaze indwi imwe rushinzwe kirangira caserukira cdp n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko turacafise umwanya gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu uyo ni aloyisi baricako umukuru w'umugambwe ranak umwe mu migambwe yashinze urunani kira burundi mbere yuko dushika kuri iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze igihugu ca nigeria kuri uyu munsi wa gatanu catangaje umuntu wa mbere yanduye umugera wa korona muri ico gihugu co mu karere ka afurika yo munsi ya sahara umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu osagie ehanire yatangaje ko uwo muntu ari umutaliyani akorera mu gihugu ca nigeria yari aje ira igihugu ca afurika y'epfo kigiye gutahukana abanyagihugu bacu barenga ijana bugaraniwe muri mu gisagara ca wuhan mu bushinwa ahatanguriye kuboneka abanduye umugera wa korona perezida sirire ramaphosa yategetse ejo ku munsi wa kane kwabo banyagihugu biwe batahukanywa inyuma y'aho iyo miryango ibisabiye leta akatari gake leta ya afurika y'epfo rigereranya ko abanyagihugu bayo bashika ijana na mirongo icenda n'icenda aribo boba bari mu gisagara ca wuhani ariko ijana na mirongo itatu na babiri nibo bamaze gusaba ko bakeneye gutahukanwa nta n'umwe muri bo aragaragaza ko yanduye canke afise ibimenyetso vy'uwo mugera naho umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms aragabisha ko ico kiza c'umugera wa korona canke covid cumi n'icenda cashyitse ku rugero kuko isi ifata ingingo zikomeye tedrose adenome gebreyehus ayoboye oms avuga ko ibihugu byose bikwiye kwitegura ko uwo mugera ushobora kurigita amasinzi y'abantu ku isi oms ishikiriza ko ibitigiri vy'abandura mu bushinwa bisa n'ibigabanuka mu gihe uwo mugera uriko urakwiragira ariko mu murindi munini mu bindi bice vy'isi ariko yavuze ko uwo mugera ushobora kurwanywa igihe ibihugu byose vyofata ingingo zibereye ikigega mpuzamakungu fmi ejo ku munsi wa kane carasubiye kunagura imigenderanire na somaliya inyuma y'imyaka mirongo itatu yari iheze iyo migenderanire yarahagaze icegera c'umukuru wa fmi mu karere ka afurika hafeze ganeme yashikirije ko somaliya yateye intambwe zihambaye mu guhindura ibitari bike mu gihugu kandi yerekanye ko bizobandanya somaliya igiye gusubira guhabwa imfashanyo zo kwiteza imbere ku nyungu nkeya imigenderanire yahagaze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe igihe ico gihugu cinjira mu ntambara ariko giherutse kugira utwigoro two kwisuganya n'aho kigihanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa al shababu
washington ijwi rya amerika leta z'ubumwe za amerika ziragabisha ko hari umurwi w'abihevye uriko urategura kugaba igitero kuri imwe mu mahoteli akomeye ku murwa mukuru wa kenya i nairobi ambasade ya amerika muri kenya yasabye abagendera amahoteli kuraba cane cane bakibaguzwa ibibakikije no kumviriza amakuru mu binyamakuru mu bijyanye n'umutekano amerika yasabye abanyagihugu bayo bari nairobi kumera amagabo kandi ariko ntiyavuze abagamije kugaba ivyo bitero n'izina ry'iyo hoteli abihevyi bariko bategura gutera abo bihevyi ntibavuzwe ari ntibavuzwe aba ari bo ariko umuhari w'iterabwoba wa al shababu umaze kugaba ibitero bitari bike mu gihugu ca kenya abanyisirayeli bimirije kuja mu matora ku nshuro ya gatatu mu mwaka mu mwaka mu kwezi kuza abakurikiranira politike muri israeli hafi babona ko ayo matora azoba nka referandumu kuri benjamin netanyahu umushikiranganji wa mbere wa israeli atwaye igihe kirekire mu matora abiri ahitiye yabaye muri uyu mwaka yaba netanyahu canke n'umugambwe wiwe likudi canke uwo batavuga rumwe beni gantz nta n'umwe yabashije gushinga urunani rukwije intebe ijana na mirongo ibiri zisabwa mu nama nshingamateka kugira wemererwe gutsinda amatora
washington ijwi ry'amerika abasirikare mirongo ibiri n'icyenda ba turukiya barishwe mu gitero cy'indege cyagirizwa siriya mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya idiribe muri icyo gihugu cya siriya nyine umutegetsi arongoye intara ya hatayi muri turukiya ihana urubibe na siriya avuga ko abasirikare bakomerekejwe n'icyo gitero cy'indege batwawe kuvurirwa mu gihugu cya turukiya ariko nta gitigiri cyabo yashikirije ku rundi ruhande ibinyamakuru muri turukiya bitangaza ko icyo gihugu cyasa- cyasambuye ibiduga hamwe n'ibikoresho by'igisirikare cya siriya na za kajugujugu turukiya isanga ifise ibirindiro cumi na bibiri muri idiribe akarere kagisigaye mu minwe y'abarwanya leta ya siriya naho umushikiranganji w'amazi muri etiyopiya avuga ko igihugu ciwe kitazitabira inama igamije gusuzuma ivyerekeye ikoreshwa ryabo ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa nile iyo nama leta z'ubumwe za amerika yategekanya guhuriza- ya- ya- yateza guhurizamwo etiyopiya sudani hamwe na misiri
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini umunyarwanda ben rutabana ntiyashikanywe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane nk'uko vyari vyasabwe n'umucamanza esita nambayo abitavye sentare bagaragaje ko batamufise ariko umucamanza mukuru yabasavye kuba bamugaragaje mu gihe c'indwi imwe Metre David Mushabe yunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko vyagenze.
Well, we went court. Uh, the attorney general said that. Uh, uh, twagiye mu rukiko ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye inyandiko ebyiri imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za uganda updf bavuga ko batazi ben rutabana kandi ko batamufite yatweretse kandi indi baruwa yaturutse muri sabi special investigation bureau ibiro bishinzwe amaperereza adasanzwe nabyo bifite ahafungirwa abantu iyo baruwa nayo yavugaga ko batamuzi ko batamufite bavuga ko nta kindi bashobora gukora And the letter was saying that there's nothing they can do. However, the, the, the legal officer for, for the military. had ariko rero ushinzwe one letter amategeko to cover, mu ngabo za uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibiyikubiyemo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare cmi n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha ibyo rero nabyanze nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese ibaruwa ye kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe different entities kubikora buri wese ku giti cye nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza ben rutabana in the in their individual office capacities or official capacities.
So, And, uh, I required them mhm.
to have a response from each and every office.
umucamanza yemeye ibyo nasabye asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye Demanding them nguko uko byagenze tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha ku wa kane tariki ya gatanu z'u- z'ukwezi kwa gatatu nibaramuka rero bavuze ko batamufite ubwo nyine tuzaba tugeze aho inzira irangirira ariko nibamuzana bizaba ari ikintu cyiza seem that we would have reached the end of the road. That would be a good thing.
ariko se wowe And, uh, my belief yego is niko based ntekereza on the- kandi gutekereza gutyo bishingira ku bimenyetso nabonye bivuye ku bantu bo mu muryango we n'imiryango itegamiye kuri leta yampaye amabwiriza y'inkiko impapuro kandi z'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka zerekana ko yinjiye muri uganda ariko ntazerekana ko yose impapuro zerekana igihe yinjiriye ariko igihe yagombaga gusohokera ntiyabikoze rero nta bimenyetso by'uko yasohotse bihari
that he was arrested here in Kampala ariko yafatiwe hano i kampala n'abantu bambaye imyenda ya gisivile bamubwiye ko bakorera inzego z'umutekano rero nizeye ko ari muri uganda ariko ntituzi neza aho aherereye muri uganda
uwo muntu ushinzwe iby'amategeko wavugaga uwo mwari kumwe mu rukiko kuri wa gatatu mu gitondo hari urwandiko yazanye rwihariye rwaturutse mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare cyangwa se rwaturutse mu rwego rushinzwe umutekano w'igihugu
oya ntabyo yakoze yatubwiye ko abayobozi ari inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu bamubwiye ko bakireba hirya no hino bagerageza gukora amaperereza yabafasha kumenya niba hari ahantu yaba afungiye nyuma bemeye ko bazatanga urwandiko rusobanura ibyo babonye nta rwandiko rwavuye ku ushinzwe amaperereza ya gisirikare nta rwandiko rwavuye ku muyobozi wa polisi nta rwandiko rwavuye ku muyobozi ushinzwe amaperereza ibyo ni byo dushaka ariko bagomba no kwandikira urukiko bakarusobanurira urukiko rutegereje kubona igisubizo cyanditse ku wa kane itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu nibwo tuzasubirayo hazaba ari saa yine n'igice za mu gitondo mu burundi umugambwe cdp wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya kira burundi rwari rumaze indwi imwe rushinzwe intandaro yifashishije abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa na desire yatungimana ari mu rwanda mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa kane umunyamabanga mukuru umugambwe cdp yabwiye abamenyeshamakuru ibyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga urwo runani ku igerekezo rya cumi n'icyenda kuno kwezi kwa kabiri sebastien ntawongendera avuga ko abanywanyi ba cdp barindiye ko amatora aba bakabura urunani rurashingwa hari ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ruhuhuma ca biraza biraca biraza hanyuma reka ndabibutse kugira ngo mwumvirize ukuntu urwo runani rwabandanije yuko mu ikoraniro ry'umuganga w'iseruka rukambye cdp twari twemeje yuko uzoja imbere aserukira urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora hanyuma gushika kuri uno munsi ndiko ndabayagira ivyugo runani si nuwo azoruserukira imbere y'amatora si nuwo wundi n'ayo matora yoba azoba canke atazoba kugeza ubu ntavyo tuzi vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa n'uriko urasahagurika wari mu ndongozi z'umugambwe cdp avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva muri urwo runani umugambwe w'iserukakambye cdp urakinjuye mu runani kira burundi ubwa kabiri nk'uko nyene vyari vyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe umugambwe w'inserukakambye cdp uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga ntaye aniseti niyo nkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku igenekerezo rya mirongo ibiri rusama bibiri na mirongo ibiri umukuru w'umugambwe hanake umwe mu migambwe yashinze urunanikira burundi ntiyatevye kugira icyo ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe cdp aroyize baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo iyo nama yo kuvukisha urunani twayigiriye mu biro nyene vy'umugambwe cdp ni nawe yatwakiriye aratanga ijambo hanyuma arampa ijambo je nk'umukuru w'urunani wumva ibyo vyose twavyiyumvire ryari ariko rero ibyo byose uko yoba bivuga sinzi ko yoba bivuga ntawe turumvikana ko kuko yaba tumaze kumwumvikana tuba tumaze kumushikiriza uburundi n'amakungu abarundi bakamumenya turacari muri ivyo ngira yasanze amahirwe atomugwako aricyo gituma ashobora kuba yasokoye kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira acaserukira cdp n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko turacafise umwanya gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu amakuru ava mu runani kira burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari domitien ndayizeye yigeze kurongora igihugu umukuru w'umugambwe hanak akavuga ko tacobuza ko uwo yita umuhumure yobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu aroyize baricako akavuga ko iyo ngingo ataciza yonona mbe murazi ko hariho abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugabo adafise imigambwe abigenga warabonye ko hari intondebe nyinshi z'abigenga nk'ubu hariho abigenga bamaze kuza kudusaba ko boza kwi- ko bokwinjira mu runani urumva twakira nk'abanywanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe kandi urunani rurabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo za koasiyo ranake zari zatangwe zimwe abantu benshi ariko abasikanye mu matora ni bakeya hariho rero abantu benshi urugendo rurerure ruvuna bikabagora iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira ca mbere batakironse bica bibagora umukuru w'umugambwe hanake aloyize baricako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kiriya burundi urwo runani rubandanya kandi rwugururiwe umugambwe uwo ari wo wose wifuza impinduka mu burundi gushika ubu ntawe uramenya aho imigambwe pajude na fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe cdp urongowe n'umunyapolitika niseti niyo nkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu runani senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi barundi gutegura amatora yimirije inyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kira burundi ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana n'umuyobozi wa cdp anisete niyo nkuru n'uwahoze ari perezida domitien ndayizeye bombi ntibitaba telefone zabo zigendanwa radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi kandi umukuru w'umuhari morena uri hanze y'igihugu mouvement pour la renaissance de la nation yandikiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ajejwe kurwanya ibyaha by'ihonyabwoko ko mu burundi hashobora kuba ihonyabwoko ariko amashyirahamwe akorera mu gihugu hagati amenyesha ko nta muntu n'umwe uvuga ko ihonyabwoko rishoboka mu burundi eroje wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru Mwiketi yarungikiye Adama Dieng icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU kijejwe kurwanya ivyaha vya jenoside hagahabwa kopi umunyamabanga mukuru wa muryango umukuru w'igihugu c'u Burundi abakuru b'imiryango ya Afrika n'akarere ka Afrika y'ubuseruko umukuru w'umuhari Morena uharanira ihabuzwa ry'u Burundi yemeza ko hari irinde ririndiriye ubwoko bw'abatutsi avamwo Isidore Rufikiri abivuga afatiye ku butumwa bw'abantu bamwe bamwe biyitirira ubwoko bw'abahutu bamaze imisi bakwiragiza mu majwi n'inyandiko ko abatutsi batigeze bicwa mu Burundi kandi ari kubarabira hagufi uramutse avyuye umutwe bakawumena iruhande y'ibi hari n'ikindi kimenyetso rufikira abona nk'ikitabesha mbere ubuho umugambwe wa sendedefudede uri ku butegetsi uri kukoresha imigwi washizeho nka za severe na za senitebe n'abandi kugira wikundwakaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko twuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe mirongo irindwi na kabiri mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge mbega ko tuzi ko abo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye bamenya gute ko ivyo biziga ari ivy'abahutu gusa bamenya gute ko ivyo biziga ari ivyo mirongo irindwi na kabiri gusa ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya mirongo irindwi na kabiri mugabo jean hakizimana arongoye ishyirahamwe forikone efuri rwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga uvuga icago c'ihonyabwoko mu burundi muri kino kiringo asa n'uwuhuguza turabona ko mu burundi atahonyabwoko rigishoboka abantu babanye neza hari ukwishira no kwizana kw'abana bariya ahubwo tugahanura ko ata muntu yohendwa n'umunyepolitiki ngo aje mu bintazi avuga ko mu bintu biriya bishoboka urabona ko turiko twitegurira amatora turabona aho n'abatutsi bose bari hamwe mu migambo itandukanye iyo bavuze ngo abajyana amadosiye hariya haba muri sendefdd haba muri ipona ni uko seni hari ibyo isaba by'ubwoko n'ibitsina ko byubahirizwa ibyo nabyo bikaba byubahirizwa hakizimana ashima ibikorwa vy'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever anafise ico ahanura abarundi muri rusangi kandi turashima ko no mu giseveri uriko urakora ku kahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya batsimbataza amahoro urukundo ubumwe na demokarasi n'agatakazi na muntu naco gituma dutera akamo ko abarundi bose botaha tugatera akamo ko babandanya bakigwa neza iyo batahutse tugatera akamo n'uwogira ico akora kibi ahungabanije mugenzi we canke uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uwuhungabanya uwundi yitwajije iki canke kiriya duterwa mu rwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose ivyo basangiye na rufikira aravyemera agasaba ko hoba amatohoza y'abahinga bigenga kugira ngo abarundi bareke kwama mu njyane z'amoko ni igiki gushika ubu kibabuza uhamagara abahinga babone karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise bwo guhamagara abo bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo baba barakoze ihonyabwoko rya mirongo irindwi na kabiri buva guki nibahamagare incabwenge impuguke zabyigiye zibizi kandi atawuzegamiye zitwereke abarundi twese ukuraho kuri turebe guma twirigwa turatana ko imyikomo mu burundi abahutu n'abatutsi bama batana ku mwikomo ku bijanye n'ukwita jenoside ubwicanyi bwabaye muri kahise ubwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwahitanye abahutu benshi abasigwa n'abiciwe bashaka ko bwitwa ihonyabwoko mbere bakaba baherutse no kubisaba mu guisever mu gihe abatutsi biciwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu n'amashirahamwe ahagarariye imiryango yagandaguriwe ababo bashaka ko ubwo bwicanyi bwofatwa nka jenoside intwaro zose zakurikiranye mu burundi uretse ya silvestre ntibantunganya yatwaye hagati y'ukwezi kwa kane igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane n'ukwindwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu nta n'imwe yigeze itaka onu kugira ngo irungike abahinga bigenga bokwerekana bishe n'ibihano bibakwiriye hamwe n'abishwe n'inshumbusho abasigwa boronswa co kimwe n'ingene amahano yashikiye uburundi mu biringo bitandukanye yokwitwa mu kwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari umugwi w'abahinga ba onu watanze icegeranyo ko hari inde rya jenoside rishobora kuvyara akarambaraye mu burundi ico gihe imigambwe iri mu gihugu hagati n'amashirahamwe ahurikiyemwo ubwoko bwose bahamagariye abanyagihugu kuvyiyamiriza bihereza amabarabara na cane cane ku migwa mikuru y'intara n'umugwa mukuru w'igihugu wari bujumbura abagize iyo raporo nabo bagirwa ibicibwa ku butaka bw'uburundi eroje urikaneza ijwi ry'amerika ingabo z'u rwanda zoba arizo zagiye guhasha imigwi y'abagwanya leta y'u rwanda bafise ibirindiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo ivyo vyumvikanye mu kiganiro umuyobozi w'ingabo mu gisagara ca kigali no mu ntara yo mu buseruko general major mubaraka muganga yagiranye n'abatwara abantu ku mapikipiki mu gisagara ca kigali ku munsi wa gatatu eric bagire ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru ku ngingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa kigali n'intara y'uburasirazuba generali majoro mubaraka muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfu za bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u rwanda nka liyetona generali silvestre mudacumura wo muri fdr wapfuye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda abitwa ba mudacumura abitwa bande bose bari iyo ngiyo barafumbira amashyamba ya kongo nta kundi twabigenza ariko n'abo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi ubu hariya hitwa ku mukamira hari abagera kuri magana atatu mirongo itanu n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuza kandi ubundi intambara zose zigira impamvu ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona generali mubaraka muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa kigali abibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza z'iterambere mu myaka izaza izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo ariko ntabwo birangira bityo kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye ikibuga cy'indege cya bugesera imihanda baragenda bayongera umuturage wese akirembere iyi myaka ibihumbi bibiri na mirongo itanu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga mirongo itanu byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa kigali no mu ntara y'uburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri moto ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya commonwealth itazazamo kidobya duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga nawe yababwiye ni akangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho abaturanyi rero inkuru nk'iyo ngiyo ntabwo baba bayifuza bagira imana ariko ntabwo ari imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha kuko nyuma y'iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose bari aho ntawemerewe kuvuga imyaka ibiri murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose niba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka niyo mpamvu buri mumotari iyo ugenda iyo wumva ibikorwa bya ninavuze dukumira icyaha kitaraba buri wese ari ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe kandi vuba kuko hari ikintu gihagaritse iyo gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u rwanda abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u rwanda ubu bari mu nkiko generali mubaraka muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga magana atatu baherutse kugezwa mu rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo baba ni magana atatu mirongo itanu ni abayobozi abiyita abayobozi harimo n'uwitwa herimani umwe wari warasimbuye sankara ariwe muvugizi wa cnld nawe ari hariya ubu aravugira mukamira ngira ngo niho atangira amakuru ukuntu yavuga ko azatumara rwose ibiki ariko ni rwo rwanda bagakora nabi tukabakorera neza bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri ibyo mu bihe bitandukanye amakuru ataremejwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u rwanda arizo zambukaga ikongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe ururwanya ni amakuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za kongo fardc hari ku nshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ko u rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka mirongo irindwi aracyarwana jyewe wa mirongo itanu nataha oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite rwanda eya ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro mirongo inani n'icyenda tukakigenda amezi icyenda tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi icyenda ariko ubu rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi igihe twateguraga iyi nkuru twahamagaye liyetona koroneli nosa munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru generali mubaraka muganga avuga yo kuba ingabo z'u rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje sosiyete y'indege rwandeya mu kurwanya no gucyura abatavuga rumwe n'ubutegetsi umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko icyo kiganiro cya generali mubaraka muganga n'abamotari atacyumvise yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza generali mubaraka muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha ku butegetsi bwa bwana antoine cisekedi cirombo utegeka repubulika ya demokarasi ya kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u rwanda yarushijeho kuba myiza bwana cisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza kongo kandi perezida w'u rwanda paul kagame nawe yavuze ko igihe u rwanda rwasabwa uwo musanzu rwawutanga
So we, we have no, we've been waiting and, and uh, I am glad that...
tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa kongo agiye kubikora niko twabitekereza
ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'icyenda nibwo sosiyete y'u rwanda rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo ikinshasa mu gihugu cya kongo ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika You are my ten over ten girl, my number one. You are my ten over ten girl, my number one. You are my ten over ten, over ten, my number one. You are my ten over ten, over ten, my number one. Hey, you are cooler than them, my girl. You are better than them. Hakuna mwingine kama we, sifa zote mina mpa yawe. Uh, you are cooler than them, my girl, you are better than them. Hakuna mwingine kama we, sifa zote mina mpa yawe. Thank you, huyu ndo mbavu yangu. Uh, siri wangu, saidizi wangu, roho yangu, Mungu langu. You are my ten over ten girl.